Iri Necmi Demerik. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo uravye urupfu uwacu yaraye apfuye ni ibintu twebwe dutera ivyatsi n'ingendo tutari tumenyereye kandi twiyamirije cane uyu ni emmanuel nimbona uwuserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu burundi abo bantu bateye abapolisi barakomeretsamwo umwe nibo ahubwo bagiye banamwivye n'itelefone ni ukuvuga rero nta mwanya wabayeho wo kuvugana kuko abo bantu baje ari igitero uyo nawe ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu Burundi bavuga ku munywanyi w'ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga yarashwe n'umupolisi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri turavuga no ku rubanza mu Rwanda rwatanguye kuburanishwa mu mizi urubanza abanyagihugu bo muri serivire ya Nyarutarama mu bigwati bitatu bashaka kwimurwa mu matungo yabo badahawe ingurane bifuza ku mubonano abaserukira banki ya Afurika ijejwe iterambere bagiranye ejo ku munsi wa gatatu n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro vy'inama nkenguzamateka igitega mu Burundi no kuri bamwe mu banyagihugu bo muri zone buterere yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura batarota basambura amazu yabo kuko batagira iyo baje nyamara imbere yaho reka twumvirize mugenzi wacu aroyisi bigirimana tubwire amakuru adufitiye muri uyu mwanya aroyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi leta ya santara afurika ejo ku munsi wa gatatu yarasinye amasezerano y'amahoro n'imihari yitwaje ibirwanisho yigaruriye hafi igihugu cyose mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka itari mike isesa amaraso y'abanyagihugu perezida faustin arkanje tuwadera yashikirije ko ashobora gutangura ingendo mu gihugu hagati mu gushikiriza ubutumwa bw'amahoro ku banyagihugu aya masezerano yafundikiwe i khartoum muri sudani ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire bishikiwe n'umuryango umwe bwa afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni amasezerano ashyizwe ko inyuma y'ayandi yageragejwe akatari gake mu kiringo cyabaye imyaka itandatu muri icyo gihugu kiri mu bikenye cyane ku isi iyo ntambara yahitanye ibihumbi by'abantu ikura mu ngo zabo icya kane cy'abanyagihugu imiliyoni zine n'ibice bitanu baba muri icyo gihugu umunyamabanga mukuru wawo ni antonio guterres yarasohoye urwandiko rushyigikira ayo masezerano yongera asaba ibihugu bibanyi na centre africa hamwe n'abandi gufasha kugira ayo masezerano arame perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yagiriza washington kwivanga mu bibera muri venezuela kwishaka kandi gukura nicolas maduro ku butegetsi erdogan yagize ati mbega venezuela ni igikoresho cyawe hari mu ijambo yashikirije abashingamateka ku munsi wa kabiri yongeye avuga ati maduro yatsinze biciye mu matora n'ubuhe bubasha ufise bwo kugena uwundi mu perezida kandi demokarasi iri hehe mbega ibi birashobora kwemerwa ivyo yabibwiye perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika mu gihe leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango umwe bwa buraya bemeza ko iwan guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe mukuru w'igihugu w'imfatakibanza kubona erdogan ashyigikiye maduro birashobora kumutera ingorane bigatuma adahuza n'ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi turukiya mwamenya ko gihitiye mu bihano by'ubutunzi cyashyizwemwo na amerika mu myaka umwaka uheze ifaranga rya turukiya nayo ryarataye agaciro inyuma y'aho trump afatiye ibihano turukiya inyuma y'aho gifunze umupasitori w'umunyamerika andrew bronson yaciye mu nyuma arekurwa kubwo ibyo bihano yafatiwe na amerika abashingamateka ba leta z'ubumwe za amerika bariko barakora kugira ntihongere kuba ihagarikwa ry'ibikorwa vya leta ejo ku wa gatatu barongeye kuganira bemeza ko hashobora kuba umwumvikano mu minsi iza eh, kugira bakingire urubibe ariko bavuga ko hakiri ivyo badahuriza ko bishobora kuba intambamyi umugwi wiga ku mutekano ku rubibe ejo kuwa gatatu warabonanye mu mwiherero n'abategetsi bakorera ku mbibe umunsi umwe inyuma y'aho perezida donald trump mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yongeye gushimika ko ari nkenerwa ko haboneka amafaranga yo kubaka urubibe amerika ihana na mexique mu ijambo ryiwe ryo ku munsi wa kabiri trump yavuze ko uruhome ari nkenerwa kugira hacungegwe uturere turi hagati y'urwinjiriro ruzwi ati mu gihe impome zoduzwa abajabuka mu bundi buryo boza bomanuka ibitigiri gushika ubu abari muri ivyo biganiro ntibemeza ko hashobora kwemezwa imiliyaridi zitanu n'ibicindwi z'amadolari y'abanyamerika asabwa na trump ku bw'ivyo rero nta cizere c'uko ivyo bikorwa ivyo bikora trump ivyo ivyo bariko barakora murambabarira trump azovyemeza ibiganiro vyo ku rwego rwo hejuru hagati ya leta z'ubumwe za amerika n'ubushinwa biteganijwe kongera gutangura mu ndwiza i- mu mwizero wo kurangiza intambara y'ubutunzi hagati y'ivyo bihugu bibiri bitunze cyane ku isi umushikiranganji w'ubutunzi wa amerika stephen eh, munchin yabibwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa gatatu ko we n'intumwa ya amerika mu by'ubudandaji robert lighthizer bagiye kuja i Beijing n'uwundi murwi munini w'intumwa za Amerika. Abanyamerika n'Abashinwa barerekanye ubushake bwo guku- gushika ku masezerano imbere y'uko itariki ntarengwa yo mu kwezi kwa gatatu itariki zibiri yatanzwe na Washington igera atari ivyo bidandaza by'Ubushinwa byinjira muri Amerika bizokongerezwa amatagisi. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco bwa mbere na mbere yemeje ku mugaragaro ko hari abapadiri n'abepiskopi bamwe bamwe bafata ababikira ku nguvu yabishikirije abamenyeshamakuru mu ndege avuye mu rugendo rwa mbere mu mateka yiwe muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze ko Eklezia Katolika yagerageje gukemura iki kibazo ariko kitararangira
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho sentare nkuru ya gasabo mu gisagara ca kigali yatanguye kuburanisha urubanza mu mizi urubanza abanyagihugu bo muri serire ya nyarutarama mu bigwati bitatu abo banyagihugu bagera ku gihumbi n'amajana atandatu bagiriza akarere ka gasabo gushaka kubimura mu matungo yabo batabonye ingurane bifuza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumuta kaboye icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa gasabo cyari cyakubise cyuzuye imodoka eshatu zitwara abagenzi benshi zizwi nka kwasiteri nizo zajemo bamwe mu baturage bareze akarere ka gasabo gushaka kubimura ku ngufu abandi baza mu mamodoka yabo mu cyumba cyaburanishirizwagamo abaturage basaga ijana bari bagiteraniyemo banyuzamo bakaganira ku rubanza rwabo umucamanza yasabaga buri mwanya imbaga yari aho gutuza kugira ngo ashobore kumva ababuranyi abarega bose babarirwa mu miryango isaga igihumbi magana atandatu ibarizwa mu midugudu itatu kangondo ya mbere iya kabiri ndetse n'uwa kibiraro yose yo mu kagari ka nyarutarama muri iyi midugudu uko ari itatu niho hagaragara amazu yubatse mu kajagari akarere kagasabo kakavuga ko aba baturage bakwiye kuhimuka bakerekeza mu nzu bubakiwe iri mu busanza mu murenge wa kanombe mu karere ka kicukiro inosandi ho ku bwayo umunyamategeko wunganira akarere ka gasabo yabwiye umucamanza ko asaba ko urukiko rukuraho icyemezo cy'akarere ka gasabo gitegeka abaturage kwimuka bahawe gusa ingurane y'amazu bubakiwe mu karere ka kicukiro mu gihe bo bashaka ko agaciro k'ingurane bakabona mu mafaranga bakajya gutura aho bashaka mu rwanda metere rushikamaniho jisite wunganira akarere ka gasabo yasabye ko urubanza rwateshwa agaciro maze yerekana inzitizi eshatu zituma uru rubanza rudakwiye kwakirwa ngo ruburanishwe uyu munyamategeko yavuze ko abaturage bagombaga kubanza gukora icyo yise gutakambira urwego rusumbye akarere ka gasabo ari rw'umujyi wa kigali mbere yo kujya kuregera inkiko mbere y'uko abaturage bo mu kagari ka nyarutarama bagana inkiko bavuga ko bari babanje kwiyambaza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ngo ibarenganure ariko umunyamategeko wunganira akarere ka gasabo wagasanga iyo ari impamvu yabuze ikirego kwakirwa kuko abaturage biyambaje minisiteri basimbutse urundi rwego ruri hagati ari rw'umujyi wa kigali indi nzitizi yagaragajwe ngo ni uko abaturage batanze ikirego rusange nk'aho umutungo bimurwaho ari umwe basangiye ikindi ngo ni uko kugira ngo ikirego cyakirwe hagombaga gutangwa igarama rya buri muburanyi aho gutanga igarama rimwe bose bahuriyeho kandi buri wese afite umutungo we yihariye izi nenge zose n'izunganira akarere ka Gasabo ashingiraho asaba urukiko gutesha agaciro iki kirego abaturage baba baje mu rukiko ari benshi bakomeje kuvuga ko badakozwa ibyo kwimurirwa mu yandi mazu kandi bakongeraho ko batanga kwimurwa gusa ngo barashaka amafaranga ahwanye n'ibyabo amazina yanjye nitwa kabera berikari impamvu yatumye dutanga ikirego ni imwe y'uko bari kujya kuduhereza inzu y'itaje mu busanza birengagije ko buri muntu wese yari afite umutungo wiwe umubeshejeho bakajya kuguhereza inzu y'icyumba kimwe na saro nkanjye n'urugero mfite abana batatu nkagira umukozi nkagira n'abavandimwe banjye buri wese yari afite umwanya we yari arimo mu rugo rwanjye ariko none tumara kugira umuhereranzu y'icyumba na saro urumva noneho n'umuryango wanjye ubwawe ndashyizeho amashami ya famiye wa muryango ubu munsi bari kumbwira ko ngomba kuwujugunya kuko ndafite aho ngomba kuwushyira kandi aho wari uri wari uri iwabo utuye kandi utuje ngewe bakaba barambariye shamburete shamburete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batarunze abana nabo mu nzu batinyegambura bataryama uko bikwiriye nkibaza esike umukozi naza azaryamaye ese umuvandimwe usuye yaryama gute ariko kugeza iyi saha nari mfite ahantu hisanzuye umushyitsi yaryamaga abana bakaryama bakarya ngewe icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakanshyira mu byo nge nkeneye bakamuha amafaranga akarere ka gasabo ko kakomeje gusaba abaturage kwemera kujya mu mazu meza bubakiwe mu karere ka kicukiro mu rwego rwo kwanga ko abaturage bazimurirwa ahandi bakongera bakahakora utundi tujagari nta byinshi umucamanza yavuze kuri uru rubanza uretse ko yatangaje ko azafata umwanzuro kuri izi nzitizi zatanzwe wa mbere w'icyumweru gitaha asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi bamwe mu banyagihugu bo muri zone buterere yo mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura ntibarota basambura amazu yabo kuko batagira iyo baja babishikirije ejo kuwa gatatu aho bazindutse bagandagaje imbere y'ibiro vy'umuhuza ni nyuma y'aho leta ibahereye ikiringo c'ukwezi kumwe kugira babe bavuye mu kibanza bubatsemwo leta ivuga ko ari cayo ibindi kuri iyo nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka barenga kuri mirongo itanu abakuze n'abato bari baje bava mu makaritsiye ya buterere kinyankonge na ngagara akikuje ikibanza cyo ku buterere gishikiramwo imicafu yose yo mu gisagara ca bujumbura bavuga ko atakindi basaba umuhuza w'abarundi eduard nduwimana nuko yobafasha kugira leta y'uburundi ihagarike umugambi ifise bavuga ko ari uwo kubangaza kandi aho bubatse aho ku buterere bisunze amategeko ya leta cuko atari wacu twanyaze leta tuvyemera kuko dufise impapuro kandi twahawe n'iyo leta nyene niyo mpamvu uno munsi tutuye umuhuza kugira ngo atwumvirize aduhuze vy'ukuri na leta ko n'umuvyeyi umuvyeyi rero ntashobora gukingira umwana umwe ngo areke uwundi nayo mpamvu binakenewe ko leta idukingira iradukingira twese naho hakurikizwa amategeko ko leta ni igihugu kigendera ku mategeko kandi ayo mategeko n'uno munsi niyo duhagazeko icikurikiza rero amategeko uretse ko bamwe barahira bakarengwa ko bataruta bisamburira ko mu gihe hari andi makaritiye yegereye aho hashikira imicafu abahaba batariko barakomwakomwa basaba kuronswa ayandi maparasera n'imizibukiro leta ibona ko tudashobora kubaho hantu canke ishobora ihakeneye ishituronderera ahandi itujane nico kibazo tuje kwitura muhuza w'abarundi kuko leta yaje itubwira ngo tuhave mu kiringo c'ukwezi kumwe kandi muravyumva ko mu kwezi kumwe ata muntu yoba yarose iyo ajana abana n'umuryango leta nibyaba ngombwa ibangire iyo ngingo canke iturondera ahandi hantu tuja kuko amatongo turimwo n'amazu twubatse turi mu madeni menshi ntibishoboka ntidushobora kuronka aho tuja uno mugabo yabwiye ijwi rya amerika icyo yibuka cashikirijwe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu hari ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa mbere guheze yizera ariko ko leta ari umuvyeyi izobatahura ivyo basaba n'ivyasendwa abo banyabuterere babwiye ijwi rya amerika ko bazitura ubutungane umushikiranganji yaratubwiye ko leta ngo ni- ngo ni- imeze nk'igikoko ngo ngo kikurya ngo kikakumira rero igikoko kimaze kukurya kikakumira biragoye ariko ku rundi ruhande reka ntitwite- ntitwite igikoko twite umuvyeyi rero natwe niyakoresha inguvu tuzokwitwara ko igihugu gikoresha amategeko natwe tuzokoresha amategeko umushikiranganji pascal barandagiye ari kumwe n'abandi bashikiranganji babiri ba leta y'u burundi yari yakuriye inkoni ku gishitsi iyo miryango majana abiri na mirongo ibiri yegwa n'ico kibazo ikintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa semporta ibibazo bisigaye bihambaye n'ibibazo bya prosedire hariho ibizicarirwa gusa tuvuga tuti byicarirwa mu mwanya unganiki kwiyumvira kuba kapitene yabivuga ati septemo niyimuke abenegihugu baguma aha ivyo vyo bari nk'indoto benegihugu muri ngaha ntagire ujana nyabahururu ngo yumvire ko ico kintu gikunda ivyo o mukuremwo ico uko abo bantu baba bashaka kwimurwa kubera umwuka mubi abo bahubatse bavuga ko bahabaye igihe kirekire atangorane bari bwagire bafise ico basaba leta y'u burundi ico kibazo c'umwuka mubi niba babona tudashobora guhaba kubera uwo mwuka mubi hariho uburyo bashobora gutereta ivyo bintu ntibigwaze abantu ko no mu bindi bihugu barahabaha impande y'ivyo bintu boraba ubundi buryo bagatereta ivyo bintu kugira ngo ntibigwaze abantu ikindi gituma tutemera ko ari ivyo hariho abandi bantu bagumijeho baguma baba aho hantu bisobanura ko rero ico kintu ntaco twemera abakorera mu biro vy'umuhuza bakiriye abaserukira abo bavuga ko bariko bararenganywa ariko ababonanye n'abo baserukira abo banyabuterere bavuze ko ataco bafise babwira abamenyeshamakuru jeremi kekenwa umwe mu bahanuzi w'umuhuza eduard nduwimana yashikirije ko ari we wenyene azogira ico ashikirije ku ndwiza yavuye mu rugendo rw'akazi arimwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukiri mu burundi ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga ryiyamiriza igandagurwa ry'umunywanyi waryo ryakozwe n'umupolisi amurashije ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri emmanuel nimbona arongoye iryo shyirahamwe asaba ko iyo ngendo yohagarara uwakoze ubwo bwicanyi agahanwa mu gipolisi bavuga ko uyo mupolisi yarashije uyo muntu ariko arivuna ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu remonze imana uyu yagandaguwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yarashwe n'umupolisi hafi y'ibiro bya zone rohero muri komine mukaza mu gisagara ca bujumbura jonas ndayishimiye avuga ko umusozi rubamvyi wa komine n'intara ya gitega yari asanzwe yunguruza abantu n'ibintu kw'ikinga akaba yarashwe ariko yanga ko ikinga yiwe ifatwa n'abapolisi mw'ishirahamwe esotavedebu ry'abunguruza abantu ku makinga batera ivyatsi inyifato y'uyu mupolisi emmanuel nimbona akavuga ko iryo shirahamwe rigiye gukurikirana iyo dosiye kugira uyu mupolisi ahanwe urabye urupfu uwacu yaraye apfuye ni ibintu twebwe dutera ibyatsi n'ingendo tutari tumenyereye kandi twiyamirije cyane tugire ko duhumuriza rero abantu batwara abantu n'ibintu ku makinga bakora umurimo wo kuyunguruza ku makinga ntibiduce intege tubandanye kivi tubandanye dukora hama mu ntumbero yo kubahiriza umurimo wacu twiyemeje gukurikirana idosiye y'uyu muntu yaraye aganaguye umu- umunywanyi wacu mpaka ari uko twumvise ahanwe kandi twumvise ko eh, umuryango uronse indishyi y'akababaro abayurikiye mu ishyirahamwe sotavedebu basaba abapolisi gushyira imbere inama n'ingingo kuko umuntu aba ariko arondera ingene yobaho adakwiye kugandagurwa naho yoba yarenze amategeko hoba ukuja inama n'ingingo hoba ukumvikana kuko abapolisi turakorana naho tudakorana ibikorwa bimwe mugabo mu gihe tuba turiko turakora tejwe kuraba umutekano w'abenegihugu bose umuntu yaje ku kivi si uwo kugandagura si uwo kuwononera ubuzima bwiwe ahubwo yari akwiye kubaho gushigikirwa mu kugira ngo akore ashobore kwiteza imbere Ko rero turasabye yuko ingendo nk'iyo mu bapolisi ko yohagarara kuko umuntu aba ariko ararondera ubuzima si uwo kugandagura abapolisi rero bafite iyo ngendo nk'iyo onye dusabye aba barongoye yuko iyo ngendo boyihagarika bosaba yuko ibyo bintu bitobandanya mu gipolisi ho bavuga ko uyu yarashwe byabaye kubera umugwi w'abunguruza abantu ku makinga bariko barakubagura abapolisi petero nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yemeza ko opepn w'imana tade yakomerekejwe atewe amabuye n'abo bunguruza abantu ku makinga mu gihe bagira baka inkoho uwundi mupolisi niho yaca arasa urusasu ruhitana uyu akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku ikinga uyavugira igipolisi akemeza ko uwarashe ariko arivuna abo bantu bateye abapolisi bagakomeretsamo umwe nibo ahubwo bagiye banamwibye n'itelefone ni ukuvuga rero nta mwanya wabayeho wo kuvugana kuko abo bantu baje ari igitero rero baza batamba bafite amabuye polisi wese arazi igihe ashobora gukoresha inguvu eh, n'ibikoresho baba bamuhaye kimwe kimwe cyose kirafite ukungene gikora I- inguvu zigenda buke buke uhera ku kuvugana iyo kuvugana byanse ugaheza ugakoresha izindi nguvu buke buke ariko nk'icyo kurasa kiza mu bwanyu ubona ko at- atakundi kuntu wari gushobora kugira byabaye ejo urumva nta mupolisi yigeze ategura kurasa uwo muntu ni uko gusa ba- bariko baragwana bagomba kumwaka inkoho umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano asaba abantu bose gukurikiza amategeko no kuyubahiriza petero nkurikiye agabisha abo bose bashira imbere kugumuka nayo bunguruza abantu n'ibintu abasaba kubahiriza aho babwiwe kutarenga abo bantu bose bafise ingendo mbi yo kugomba kugumuka eh, hamwe no gusindira abapolisi bariko barakora akazi kabo ka misi yose bazoza bafatwe amakorerwa amadosi nk'inkozi zikiri mu mu zindi hanyuma rero tukagabisha sa- saba gusa b'amakinga n'abapikipiki tubibutsa yuko ingingo zafashwe z'aho batarenga bategerezwa kuzubahiriza bategerezwa kuzubahiriza kugira ngo twirinde ko ibintu nk'ivyo bisubira gushika kiretse umupolisi yishe arashe uwo yunguruza abantu n'ibintu ku makinga abandi bantu batatu bakora uyu mwuga barafunzwe ku mvo z'amatohoza mu gipolisi bavuga ko aribo ntandaro ya byose imishamirano no kutarabana neza hagati y'abapolisi n'abunguruza abantu ku makinga yatanguye kwibonekeza inyuma y'aho urongoye igipolisi mu gisagara ca bujumbura afata ingingo y'uko atakinga ryunguruza abantu n'ibintu rirenga ibiraro i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi kandi ejo kuwa gatatu mugwi w'abayobozi bakuru batanu b'ibanki ya afurika ijejwe iterambere bagiranye umubonano n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro vy'inama nkenguzamateka i gitega bavuganye ibijanye n'intererano iyo banki igiye guha uburundi mu bijanye no gucukura ubutare n'ibijanye no gutunganya ibisagara cane cane igisagara ca gitega ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidel d'antoine nsabimana inama yose y'inama nkenguzamateka ku nshuro ya mbere yakoraniye mu gisagara ca gitega ni ikimenyetso ntabesha ko inama nkenguzamateka yavuye i bujumbura ikimukira gukorera mu gisagara ca gitega giherutse kuba umugwa mukuru wa politiki iyo nama yemeje abapolisi babiri bakuru bakuru yemeje atanumwe avuyemwo cpp merikiade ruceke kuba umugenduzi mukuru w'igipolisi cpp manirambona christophe nawe yabaye icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi imbere y'uko iyo nama iba reveriyano ndikuriyo arongoye inama nkenguzamateka yabanje gutanga umubonano ku bayobozi bakuru batanu b'ibanki ya afurika ijejwe iterambere bad inyuma y'uwo mubonano gabi bugaga umuvugizi w'inama nkenguzamateka yavuze bikuru bikuru bayaze n'izo ntumwa za bad kubaha umukuru w'inama nkenguzamateka yaje kwakira abagize urwego nshingwantwaro rw'ibanki ya afurika yejejwe iterambere bashika nka cumi na batanu bari ngaha ni kuvuga ko kigira ca kane cabo bose eh, bari baje muri rusange kuza kuraba ahanini imigambi baranguye bongere ahanini barabe eh, izindi ntumbero bofata kugira ngo bashobore gufasha igihugu gutera imbere bumvirize neza eh, ingene boshobora gutunganya kandi imigambi ya vuba muzi ko badufasha mu vyerekeye amabarabara atandukanye iterambere bakaba banafasha mu bisata c'abikorera utwabo eh, n'ibindi murazi ko bafasha mu bitari bike kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo itandatu n'umunani hakaba hari amafaranga agera ku muredi w'amadolari umaze gutangwa mu vyerekeye iterambere ry'igihugu ahanini hakaba hagarutse ibijanye no gutunganya ibisagara aha murabona ko turi mu ntara ya gitega ahari umugwa mukuru wa ah, politike hanyuma inama mpuzamategeko ikaba yafashe iya mbere kugira ngo ize hano hakenewe rero gutunganywa rero ibi gisagara ah, na cane cane amabarora aca hagati n'ayazunguruka kino gisagara muri rusange rero bashimye aho eh, leta y'uburundi igeze muri rusange rero kwari ugushima aho leta y'uburundi igeze kurangura imigambi barashima interano batanze kugira ngo bashobore kubikorana cyane cyane ko hariho wa mugambi w'iterambere ibyo bise plan national development uwo nawo ukaba usanzwe urimwo ibintu byose bizofasha igihugu gutera imbere aho naho bakaba bemeye yuko eh, bazoshobora kuwufasha bakamwunganira mu bisata eh, bitandukanye biri muri uwo mugambi rene obam long yararongoye izo ntumwa za bade yabwiye abamenyeshamakuru ko baje n'abategetsi bose bari mu nama nshingwantwaro y'iyo banki yamenyesha ko bagize urugendo rw'akazi kuraba ibikorwa byakozwe n'amahera ya bade no kuraba ibindi bikorwa iyo banki ishobora gufasha uburundi ku bijanye no gucukura ubutare mu burundi rene obam long yavuze intererano bade izoha igihugu c'uburundi kubitwerekeye twebwe turafise inzego zishobora gufasha bamwe kuko turafise inzego za afurika zishobora gufasha mu butungane zigafasha uburundi mu nteguro no gutunganya amasezerano hariho kandi ikigo kijejwe gukurikirana ibijanye n'ubutunzi kama naco nyene gishobora gufasha mu gutunganya ubutare neza gutyo bigatuma ubwo butare buga ico bufashije igihugu naho ku bijanye no gutunganya igisagara ca gitega n'ibindi bikorwa vy'iterambere uwurongoye intumwa za bad ntiyashimye gutomora uko uburyo buzotangwa bungana ariko yabivugiye muri rusange imfashanyo yacu iratandukanye ntidukorera mu gisata kimwe gusa iyo turiko turakora ibijanye n'inyubako tuvuge nko mu masoko ntangamuvu canke mu bijanye n'inyubako z'amabarabara hama hariho imigambi imperekeza ishusha n'iyo kugira ngo igire akamaro mu kibano sinobabwira rero ngo tuzokora ibi canke biriya ni ukuvuga turafise amasezerano yo gufashanya ariko arategurwa muri iyo nteguro yo gufashanya tuzokwisunga ivyifuzo vy'abanyagihugu b'abarundi uretse inama nkenguzamateka yamaze kwimura imirimo yabo mu gisagara ca gitega hari n'ubushikiranganji butanu bwamaze kwikazanura ariko butaratangura imirimo nyezina igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
She wants to be like them people on TV. She wants to look like them girls in the magazine. She got big dreams. She see herself on the big screen. She asks, Do you love me? I say, You're just right. Absolutely, I love you just the way you are, girl. You don't have to change. You don't have to do a thing. No, just the way you are, girl. If you put on a powder, if you take off a boat, ooh, just the way you are, girl. Wake up with no makeup, when I break up, just the way you are, girl. In my eyes, you're a star, girl. Hey, she fit me, and she give me love plenty. Yeah, she authentic. This are the real thing, this are the plastic. Uh, see, I got big plans. Are you flipping my wife? I'm not your husband. She said, What is it you like about me? Mr. Woman, you're not fit, change nothing. I love you just the way you are, girl. You don't have to change, you don't have to do a thing, no, just the way
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.